murumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika impunzi z'abarundi mirongo irindwi na batandatu bahun- bafungiye muri gereza ya komine kibondo mu ntara ya kigoma ni mu gihugu cya tanzania bashinjwa gukora gusohoka mu nkambi ya nduta badakurikije amategeko ubujura hakoreshejwe intwaro no guhungabanya umutekano nari ngiye nyine guca amahera nakora bibiri ku munsi najawe n'umubosi namubonye rimwe mugana amahera nterebwa yanga sinebwasohoka ikambi na munsi uyumwe ngiye munenje kuraba abuzukuru n'ukuri imbere y'imana inyumve kago kayakaya kwaho naho kandi mu nkambi udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukorera hanze nuronka kunge nujya abo ni bamwe muri izo mpunzi zatawe muri yombi basobanura ko basohoka mu nkambi ku mpamvu zitandukanye harimo no gushaka imibereho iyo rero ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mube hafi ya radiyo yanyu turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye aroyizi bigirimana aroyizi waramutse neza
mwaramutse Eugenie n'abaduteze amatwi kuri uyu muhingamo perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yari akeneye kumenya nimba ikirere yotanguza itohoza kuri joe biden yahoze ari icegera cya perezida igihe yahagarika imfashanyo za gisirikare zari zigenewe ikirere ibyo byashyikirijwe ejo ku munsi wa gatatu na william taylor ambasaderi wa amerika muri ikirere igihe komisiyo ijejwe iperereza y'inama nshingamateka yari kirumviriza ibizwi n'abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa amerika iyi komisiyo niyo iriko iratohoza nimba perezida trump yararenze ku mategeko mu gusaba perezida wa ukraine volodimir zelenski gutanguza iperereza kuri joe biden ari mu bahabwa amahirwe yo kuba umukandida w'umugambwe w'abademokarate mu matora y'umwaka uza abo badiplomate babiri babwiye iyo komisiyo ko perezida trump yashizeho yundi muhora wa kidiplomasiya utazwi wo gukurikirana ico kibazo ca ukraine urongowe n'umuavoka wiwe rudi juliani mu cizere c'uko ukraine itanguza amatohoza azoha inyungu za politike trump amategeko ya amerika yerekeye ingene amafaranga akoreshwa mu myamamazo arabuza leta z'abanyamahanga gufasha mu matora ya amerika ariko abashingamateka ba amerika nibo bazofata ingingo nimba ivyakozwe na trump biri ku rugero rw'ivyaha ibwirizwa shingiro rya amerika rivuga ko bikomeye vyotuma akugwa ku butegetsi nta cyerekanye ko hari icyashyitswe ko kiboneka mu mubonano wabaye ejo kuwa gatatu hagati y'abakuru b'ibihugu bya turukiya na amerika hano i washington ni mu gihe imigenderanire hagati y'abo bakuru b'ibihugu babiri iri ku rugero rwo hasi mu kiganiro bahaye amenyeshamakuru perezida trump yavuze ko kubona turukiya yaraguze ibigwanisho bikorora misile mu burusiya bihangayikishije amerika ibihugu byo mu muryango otani bifise amategeko bigendera ko abibuza kugurira ibirwanisho bya gisirikare mu gihugu cy'uburusiya igihugu cya turukiya naco kikaba kiri muri iryo shirahamwe recep tayyip erdogan yashikirije ko igisirikare ciwe gishobora kuzogurira muri amerika ibigwanisho bitangirira misile mu gihe bazokumvikana ku giciro cyiza na amerika abo bategetsi b'ibyo bihugu bibiri biyemeje kuzobandanya ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru ku byo badahurizako
Washington ijwi rya Amerika leta z'ubumwe za amerika yashikirije ko igiye gusubiramwo kwihweza imigenderanire ifitaniye na sudani y'ubumanuko inyuma y'aho abategetsi babiri b'ico gihugu bananiriwe gushinga leta y'ubumwe y'imfatakibanza mu kiringo bari bihaye ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwashikirije ejo kuwa gatatu ko budashimishwa na gato no kubona perezida salva kiir n'uwo batavuga rumwe riek mashar batabashije kubahiriza itariki ya cumi na kabiri z'uku kwezi kw'icumi na kumwe nk'uko babyemeranije mu ntango z'uyu mwaka amerika ishikiriza ko igiye gukorana na sudani y'ubumanuko hamwe n'amakungu kugira bafatire ingingo abo bose badindiza umugambi w'amahoro muri ico gihugu
Washington ijwi rya Amerika muri boliviya harabaye gutana mu mitwe gushasha ku murwa mukuru ejo ku munsi wa gatatu mu gihe uwitangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfatakibanza yari yasabye gutunganya amatora yihuta ni nyuma kandi yaho uwahoze ari perezida evo moralese atangiye imihoho agaca ahungira mu gihugu ca mexique ejo ku wa gatatu abashigikiye moralese bashwaye amabarabara yo ku murwa mukuru la paze hamwe n'ibindi bisagara biyamiriza ubutegetsi bwa anes moralese yashikirije ko ari mu buhungiro muri mexique mu gihe abanyagihugu ngo bamusaba gutahuka yiteguye kuja kugarukana amahoro muri bolivia ni mu kiganiro yahaye amamenyeshamakuru ku murwa mukuru wa mexique ejo ku wa gatatu ari wo mexico city
arabizi bigirimana arakoze kuri aya makuru ni radiyo ijwi ry'amerika bigira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome kuri facebook no kuri youtube ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
ikiganiro rero iwanyu mu ntara nongere mbahe ikaze mu rwanda abayobozi bashya barahiye perezida w'u rwanda paul kagame yabahaye inshingano zo kubungabunga umutekano kandi yabijeje ko icyo bizasaba cyose bazakibona hagati aho guverineri w'intara y'uburengerazuba aragirana inama n'abaturage ni ibweyeye nyuma y'igitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira uwa gatandatu ushize kuri telefoni turi kumwe na mugenzi wacu temisitokere mutijima uranyumva neza
yego ndakumva ijeni yego wiriwe ubu aho uri uherereye iyi nama ihagaze ite impamvu yayo ya- impamvu yatumijwe ni iyihe
kugeza ubu inama irasa nk'aho irimo kurangira kubera akavura kavuye ari kenshi gasa n'akayiciyemo ariko impamvu inama yatumijwe ni mu rwego rwo guhumuriza abaturage eh, no kubereka ko umutekano wabo urinzwe neza nyuma y'igitero nk'uko wari umaze kubivuga cyagabwe muri kamwe mu tugari tw'uyu murenge wa bweyeye mu gicuku cyo kitari cyo kuwa gatanu w'icyumweru gishize ukiri wa gatandatu aha rero akaba ari inama yitabiriwe n'abakuru b'ingabo ku rwego rw'intara ndetse na guverineri w'iyi ntara y'uburengerazuba Hmm. ubutumwa yatanze ni ubuhe muri makeya
guverineri yabwiye abaturage yuko eh, yagereranyije navuga yabwiye abaturage yuko ut- ibi utubazo tuba ya- utubazo dutoya tw'abahungabanya umutekano bakurikiye mu bihugu bituranyi Eh, avuga yuko utwo ngutwo ari nk'utuzinga dutoya tugiye ku mwenda w'umweru Eh, ariko atari ngombwa ko ibyo ngibyo biba ab- ababwira yuko inzego z'umutekano ziri maso kandi zi- zirinze umutekano w'igihugu ariko nabo bagomba kuzifasha eh, bakamenya abantu binjiye aho batuye batazi eh, kandi bakabi- bakakaza n'amarondo ifunga amarondo y'abaturage Eh, hanyuma umwanya munini wabaye nk'ufatwa n'umugaba w'ingabo cyangwa se umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara ye muri make we yavuze iki Mhm.
kagame Mm.
eh, we eh, wabwiye abaturage yuko yaba yagarutse kuri icyo gitero avuga yuko abasigajwe nubwo ba- bateye pozisiyo y'abasirikare b'u rwanda rdf ariko ntacyo babashije kugeraho ari- avuga ko ari byinshi bagiye bagerageza gukora ariko eh, ntibagire ibyo bageraho agaruka ku bagiye bagaba ibitero bagatera mu giturage bagamije kwiba abaturage amatungo avuga yuko ibyo ngibyo kuba bataragiye bageraho byerekana ubwabyo yuko igisirikare cy'igihugu kiri maso ababwira yuko umutekano abaturage abaturage ubwabo bagomba kugira uruhare muri uwo mutekano kuko igisirikare cyo kiri maso gihora kiri maso ababwira yuko kuva hamubweye hano muri rusizi kuzenguruka kuzarinda ugera muri za nyaruguru za nyabimata ishyamba ryose ryanyungwe ririmo abasirikare kandi bahagije ariko bakeneye kunganirwa n'abaturage ubwabo Yego, Temi.
cyane muri uko icyo yise kuba ijisho rya buri umwe umuturage akaba ijisho rya mugenzi yego temi mu masegonda makeya noneho abaturage bo urumva ibyo babasabye bo babyakiriye gute niba hari icyo ijambo bafashe nabo bakagira icyo babivugaho
nari tubabwiye yuko inama ibaye nk'irogowa n'imvura Yego.
igwa aka kanya Yego.
abaturage nta mwanya munini urebye bahawe usibye abo bongeye kuganiriza none aha ngaha ye ubwo uratubwira uko babyakiriye n'icyo biteguye gukora urakoze cyane
yego murakoze namwe ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuva ejo kuwa gatatu kuzageza kuwa gatandatu ni ku itariki cumi n'esheshatu z'uku kwezi kwa cumi na kumwe umugambwe cndfdd uri ku butegetsi mu burundi uzizi- urizihiza icyumweru cyitiriwe intwari zarwaniye amahoro bamwe bita indwi yahariwe umu- umurwanyi umunyamabanga mukuru wa cndd fdd evariste ndayishimiye amenyesha ko abo barwanyi bibukwa nk'intwari kubera ko bazize kurwanya intwaro y'igikenye ariko abanyepolitiki bamwe bamwe nk'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bemeza ko iki cyumweru kidakwiye kwitirirwa abarwanyi ba cndd bonyine inkuru mugezweho na mugenzi wacu eroge wirikaneza uri mu biro by'i nairobi muri kenya muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi ahari icibutso ca umugambwe sente dfdd wita intwari niho hugururiwe ibirori vy'indwi yahariwe intwari zagwaniye amahoro abandi bita indwi yahariwe umugwanyi muri uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yagarutse ku gituma bibukwa evariste ndayishimiye twagwanya mu burundi ubutegetsi bubi kugira ngo tuzane ubutegetsi bukunda bene gihugu ariko no mu muhari crdfdd naho nyene haciye haza indongozi mbi hariho abo bazize amacakubiri azanwe n'izo ndongozi mbi mu muhari wacu crdfdd nico gituma rero tuguma dusaba no mu mugambwe crdfdd ntirigasubire aho turongorwa n'indongozi zidakunda abenegihugu zidakunda igihugu kuko birumvikana yuko abo bahemu baciye bagandagura n'abari bafashanije urugamba nabo yuko ata mutima wo kurwanira igihugu bari bafise bitwereka yuko aba bantu koko batazize ubusa iyi ndwi twaravuze yuko tuzoguma turiko turazirikana urugamba rw'amahoro na demokarasi aba ah, barabaye intibagirwa kuko baremeye baritanga baraheba ubuzima bwabo bihebera abenegihugu bagitangura urugamba abundi benshi ntibavyumva ico gihe bagitangura urugamba wamenga ni urugamba rw'ubwoko uko urwo rugamba rwabaye kose iyi ndwi ntihurizwa ko na bose gaston sindi mu kigega ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga nk'umudasigana wa iprona asanga hari izindi ntwari zidateye amadidane abarundi bakwiye guhora bibuka twebwe ivyo vy'abagwanyi sivyo tuba turimwo turifuza ko abarundi bose tuva mu vy'abagwanyi twifuza abarundi ko tuja mu buzima kuko harabaye igihe yaba ivy'ingwano ubu u- tugiye mu bintu atari ivy'ingwano tugiye mu vy'amahoro twebwe ntitwize tuja mu bagwanyi kandi ndiko ndavuga umbajije nka jewe umunsi mukuru w'abagwanyi no uvuga umunsi abarundi ibihumbi bitanu bandagandagurwa indago kuko muri aba barundi ibihumbi bitanu hari abarundi b'ubwoko bwose kandi bagwanira abarundi bakingira umwami mwezi gisabo ibyo rero niyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icenda n'icenda aho rero twebwe niho twokwita umunsi w'abagwanyi uwo musi kasien biza bigomba umukuru w'abakukurikira mu gisirikare ca kera bamugariye ku rugamba demeraje umupfunyafunyo w'igifaransa asigura kutunganya ukutariko ni ukuri icyo jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera ubwa mbere hoho nta munsi mukuru w'umugwanyi wategezwa kubaho bavuze umugwanyi eh, hari kuba chef de la force niwe yari gukoranya amakambi yiwe yose arongoye mu gihugu bakagira umunsi mukuru hakaba ihi- guhiganishwa n'ibigwanisho kugira n'abarundi twese tubone tuti dufise uburundi bufise ibigwanisho bimeze uku aho niho bari kuvuga ati ni umunsi mukuru w'umugwanyi mwarabibona kera uwo munsi ndabuheruka hakiba umunsi mukuru w'itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu aho bahimbaza umunsi gisirikare n'ikijandarume vyacangwa bikaba mu rwego rumwe haraba n'ibikino vy'igisirikare n'ikijandarume bose bakerekana ubuhinga aho niho wagira uti ni umunsi mukuru w'umugwanyi kuko umunsi mukuru w'umugwanyi ni ukuvuga nibajya nyene bagwana bari ku rugamba n'abakozi b'inzego z'umutekano no kwivuna bansi mugabo uvuze ngo uwo uyu munsi ngo ni umunsi w'umugwanyi kandi uriko ura- urabikora ku bahoze ku rugamba batakiri mu kazi jewe ndabibona yuko ari ibindi bindi bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba kandi ivyo biraba hano mu bindi bihugu aho iwacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho kuja barahenda abantu bakabaha intumbero itariyo iruhande y'ivyo biza bigomba kubonamwo ivangura ridakenewe akanavuga ko bikimeze uko ataca uzigera umarira abawiterirwa nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare ca kera nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwirira ikintu kuri ico bisobanurwa rero ngo n'ababitegura ntawuzi aba ari bo noneho tubona bivuga neza ni integuro y'umugambwe integuro y'umugambwe rero ntitwohava twiyumvira yuko bohava bavuga kuri twese intumbero yavyo niyihe mbega bigamije gushika kuki kwaho vyabereye nta terambere tubona birazanira abo bavuga ko bariko bagirira uwo munsi mukuru nico gituma tuvuga yuko ababitegura atari benevyo kumure y'ababitegurwa na benevyo biba bifise ico biba bimaze gushikako indwi yahariwe intwari bamwe bita yahariwe umugwanyi yatanguye guhimbazwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu umugambwe sndfdd uroye ku butegetsi uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba ziganjemwo abahutu bagwanya leta washize hasi ibigwanisho kwa cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu inyuma y'imyaka irenga cumi ugwana n'igisirikare cari ciganjemwo abatutsi kizwi nka exfab wasinye amasezerano na leta y'imfatakibanza yari ishingiye ku masezerano y'amahoro ya arusha imbere yo gushikira igihugu imyaka ibiri nyuma yaho buri mwaka iyo ndwi isozerwa kuri iyo tariki ya cumi na gatandatu uyu mwaka izosozererwa muri komine mubimbi intara ya bujumbura mu burengero bw'igihugu eroge burikaneza nayirobi ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu tunyarukire muri kongo aho abarimu bigisha amashuri yo mu rusenda ho muri repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko nari mbivuze bari mu myigaragambyo yo gusaba hcr gushakira umuti ikibazo cy'abarimu bigisha abana b'impunzi z'abarundi ariko badahembwa na leta ya kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasti ngabo uri mu rusenda hirya no hino kuri bimwe mu bigo byo mu rusenda byakiriye abana b'impunzi z'abarundi usanga hibonekeza ubwinshi bw'abana mu mashuri aho usanga hari ishuri ririmo abana ijana ku ishuri ribanza rya epeza wadi ukitinjira mu mwaka wa mbere usanga ari abanyeshuri bagera ku ijana bamwe biga bicaye hasi bari kureba ibyo mwarimu ari kwandika ku kibaho abandi nabo bicaye ku nte bari batanu bimenye imana jean bosco n'umwarimu wigisha mu mwaka wa mbere b aragaruka kuri iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri abana ni benshi rwose bivanye no kungene leta yafashe inkuzi itegeko ryo kwigisha abana ku buntu ubwo rero umuntu arahura mu ma- ku ishu- mu ishuri haje abana barenga ijana kubera ko ababyeyi bumvise yuko ari gusoma ku buntu nicyo cyatumye abana baza ari benshi rwose ni ukuvuga n'umukene atarafise uburyo bwo gusomesa umwana wiwe yaciye amurungika ku ishuri iti n'ugende ni ugusoma ku buntu biratugora rwose ungene tubigisha intebe ni nkeya byinshi rwose abana bakaba benshi induru ikaba nyinshi bikagora uko ungene- bikatugora ukungene tudisipansa intuzeye amareso tuba twasi- twateguye biratugora ukungene turi bugere abo bana kuko baba barengeye aba amategeko ategekanya kuba mu ishuri kuko mu ishuri byategetswa yuko twakira abana hagati ya mirongo itanu na batanu cyangwa mirongo itandatu ariko ubu ni ijana na cumi ijana n'ibiri uwizeye imana jimmy yiga mu mwaka wa gatanu kuri epeza wadi avuga yuko kuba biga mu ishuri ari benshi cyane bituma badakurikira neza kuko mwarimu yigisha bamwe bari gusakuza abandi basinziriye kubera twiga turi benshi biratugora kwandika kubera bamwe usanga bicaye hasi kandi ikindi nacyo intebe ni nkeya cyane wasaba nyimba hariho nk'izindi ntebe botuzanira batuzanira turonka ukuntu twicara kubera ubucucike bw'abanyeshuri ababyeyi bavuga yuko bigira ingaruka mbi ku ireme ry'uburezi mpita bavuma muhamedi arera ku ishuri ribanza rya epe katungulu nafise umwana yagiye mu ishuri ari mu wa mbere gushika uno munsi ntiyazi no kwandika kubera ubwinshi bw'abana ari mu wa mbere w'amashuri makuru kubera ubwinshi bw'abana nta- ntiyiga ntiyandika nta- n'uwo mazana izina ryiwe ntazi no kuryandika ndetse rero dusaba ko boduha abarimu b'abarundi none uzigisha umwana mu giswahili atari rugo rurimi yamenye yazokwiga iki umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda ntirambe ba emmanuel yemeza yuko iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri kiri mu bigo byo mu rusenda kibaraje inshinga ubu urasanga abana bicaranye ko ari benshi kuko kare wasanga abana benshi mu ishuri bari abarefuje ariko ubu noneho n'abakongomani babuze uburyo bwo kwiga leta yabemereye kwiga ku buntu noneho baza ari benshi ugasanga n'abana babuze intebe bicara ko bicara hasi cyangwa bakicarana ugasanga umwarimu ari kwigisha umwana ari kumukorako umva rero ubu ni ibintu bikomeye cyane tutabonye uburyo ngo turonke amashyirahamwe atwubakira amashuri amashuri yiyongere kugira ngo abana bashobore kuronka baronke n'intebe zo kwicarako dufise ikibazo gikomeye cyane mbese n'abarimu barafise ingorane twe dusaba amashyirahamwe abo rero ni eh, vedasite ngabo waganiraga n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bavuga ku bibazo abarimu bafite ndetse n'ibibazo biri mu mashuri kubera ubwinshi bw'abanyeshuri ya nkuru rero nababwiraga y'abarimu bi- bigisha nyine muri aya mashuri yo mu rusenda reka noneho tuyibagezeho bashakisha nk'uko mwarimu byumvise bashaka ko hsr yabafasha gukemura ikibazo cy'abo barimu b'impunzi bigisha abana b'abarundi badaf- batahembwa na leta ya kongo kuva ku munsi w'ejo ku wa gatatu mu bigo bitandukanye by'amashuri abanza n'ayisumbuye byo mu rusenda birukanye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi bikurikiranye n'uko hari abarimu bamaze amezi atatu bigisha ariko leta ntibahembe umushahara wabo ndetse n'ishyirahamwe rya hasere rikaba ritaragira icyo rivuga ku bijyanye no kwishyurira abanyeshuri b'impunzi z'abarundi nyuma y'aho leta ya kongo itangirije gahunda y'uburezi butishura ndayishimiye janvier ni umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya pelurinda aratubwira impamvu bari mu myigaragambyo icyatumye duhagarika kwigisha si ikindi ni uko eh, muri rusange igihugu cyose cya kongo eh, gisanzwe kizwi ko ki- kigiye kwigisha abana ku buntu mugabo rero hariho abantu babigisha bamwe bamwe tutazi aho duhagaze kuko eh, turavye ku- ku bigisha bahora bigisha bo bari basanzwe bazwi n'amategeko n'igihugu cya kongo bobo ibintu bibandanya bigenda neza mugabo ku bandi kuko abana bariyongereye mu mashuri bituma amashuri bagira eh, inyubakwa nyinshi izo nyubakwa nyinshi bagize abigisha ntibahembwa rero natwe dushaka tumenye by'ukuri uruhande duhagazemo ko iyo ngingo yo kwigisha ku ku buntu y'uko ifata barya bari basanzwe bigisha nuko twebwe natwe kumbure turi bashasha nko muri uyo mwuga tumaze nk'imyaka itanu canke irenga yuko natwe iyo ngingo idufata kuko gushika ubu ntituzi by'ukuri eh, uruhande turimo tubona abandi ukwezi guhera gahembwa mugabo twebwe ukwezi kugahera tukaguma tuturindiriye batwidezeza ibitangaza tutazi eh, igihe bizoshikira irankunda clovis umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatanu w'ishuri ribanza rya epe zawadi twamusanze ku ibarabara aho yarimo akina agapira na bagenzi biwe twebwe icyatumye tutajya ku ishuri ni uko batwanga kuturihira amahera ku mashuri tugaca tugiye ku ishuri bakatwirukana twebwe twosaba ko boturihira twebwe abanyeshuri tukabandanya twiga uno munsi batwangiye ko twiga ndetse n'ejo twaragiye muri mbanambano tu- turabura n'uwo turihira tura- turemera turataha uku kwirukanwa kw'abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi biteye impungenge bamwe mu babyeyi bo mu nkambi yo mu rusenda ingo kwirukana abana twayakiranye n'umubabaro mwinshi tubona yuko umwaka uza guha vuba imfaha gusa ku bwa mbere hoho mwibuke yuko abana bacu batanguye kwiga hafi mu kwezi kw'icumi mu mpera ko action aid yatanze ibikoresho igihe cyamaze kurenga bari basanzwe n'ubundi batariko bariga neza Eh, none ubu rero abana bamaze kwirukanwa baca baza mw'ibarabara aba- abakobwa bagatwara inda batifuza
reka rero iyo nkuru tuze kuyigarukaho ku buryo burambuye mu yandi makuru yacu ataha tunyarukiye noneho muri tanzania aho impunzi z'abarundi mirongo irindwi n'esheshatu bafungiye muri gereza ya komine kibondo mu ntara ya kigoma bakazira ko ngo basohoka mu nkambi batakurikije amategeko inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Jo- james jovin wabasuye aho muri nduta mu nkambi ya nduta muri kibondo Ivyo biharuro vyemezwa n'umurongozi w'ibiro vy'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane muri bo abagabo ni mirongo indwi na batanu n'umupfasoni umwe bwana Gaspar asaba impunzi kubahiriza amategeko asabwa kubera minsi yose biciye mu nama zitandukanye bama babariwe ibisabwa kugira babe mu nkambi ata nkomanzi benshi muri bo iyo bagize ibibazo nka mwene ivyo barakunze gufungwa kubera badahabwa bunganizi mu vy'amategeko bobafasha kuburana bwana gaspar yemeza ko hari abarundi mirongo ibiri baraye bafunguruwe kuko barangije ibihano vyabo uyu ni bwana paul gaspar umurongozi w'ibiro vy'uruja n'uruza muri komine kibondo mu kiganiro n'abanyamakuru Taarifa zilizopo kulingana na kumbukumbu zetu kuhusu walioko magereza kwa mwezi wa tisa, niseme wa tisa wa kumi na leo wiki ya pili ya mwezi wa kumi na moja tuna jumla ya, ya wafungwa amakuru dufise y'impunzi z'abarundi bari mu gasho kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri uku kwa cumi na rimwe abari mu gasho ibitigiri ni mirongo indwi n'indwi abarundi ni mirongo indwi na batandatu abagabo mirongo indwi na batanu n'umukenyezi umwe uyundi umwe n'uwaje ava mu buganda amwe mu makosa bagirizwa ni ukwinjira mu gihugu ca tanzania badakurikije amategeko ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko mengine ambayo ni ya kawaida katika jamii. Unajua, tuna kambi ziko hapa, kwa hiyo hii hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini. Makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi.
bwana gaspari ahamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira zibe mu nkambi ya tankomanzi ikindi asaba impunzi kwitwararika usaba uruhusha iyo zikeneye gusohoka mu nkambi kugira ntizigire ibibazo mu nzira Unajua, yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke aende kijiji cha pili? Ni vigumu sana.
urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe none wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane abasohoka ni benshi cyane natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri gukora isakwa mu bigi by'ibituranyi abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ari kosa murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacu n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko Kama Watanzania kuna mipaka kwenye suala zima la ukimbizi na kuna sheria ya wakimbizi inayo inayoongoza wakimbizi kukaa mle. Mtu hawezi kuwa anajifanyia mambo yake tu kama yuko kwao Burundi, no.
muri ivyo biro vy'uruja n'uruza twahasanze abarundi batandatu bafashwe kubera gusohoka inkambi badakurikiye amategeko bariko barategurwa kujanwa kuri sentare mu kiganiro n'ijwi rya amerika bavuga yuko igituma basohoka inkambi ari kuja gushaka ubuzima no gutemberera inshuti zabo mu yandi makambi nkambi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora aha mu nkambi kubera usanga kunjya badupokereza nta mahera turonka yo kwisegera nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi na nabuze amahera yo kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi ambwira ngo hari umuga hari umugabo afise ikazi hegereye inkambi nyene nari ngiye nyene guca amahera nakora bibiri ku munsi najawe n'umubosi namubonye rimwe mugana amahera ntere bwayama ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabi ati reka nze gukora yo ku munsi ntaha wari umaze iminsi ingahe ukora ako kazi nahakoze iminsi ine sinibwasohoka ikambi na munsi uyumwe none mukazana wanje yaraje araje kundaba aje kundamutsa acagira ati abuzukuru bawe barakwidogera baragukumbuye niraho kuje nkaba ntarahamenya turoca tujana bica bituma ikaya nta n'iminsi myinshi yari amaze iwanje bica bituma rero bingwa ko nca ndaza sinabwigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri none rero vyaranshikiye hamuza mungerera imbabazi kuko nta kundi nubwo mu nkambi hari ingorane baki zituma musohoka oyaye si ukugira ngo dusohotse inkambi nta yindi nkambi nari ngiyemo nanje kuraba abuzukuru n'ukuri imbere y'imana inyumve kago kayakaya kwawe naho kandi mu nkambi udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukorera hanze nuronka kunge nujya n'ubundi baguma badufasha bodufasha nyene ba- tu- bakaza baraduha ibintu bikwiye ibiryo bakaduha hama bakaduha n'izo nkwi bakadufasha hanyuma tugatekana abafatirwa inyuma y'inkambi kenshi bacibwa ikiringo cy'amezi atandatu mu gasho bamara igifungo cyabo bagasubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro abakeneye gutaha mu gihugu cyabibarutse nabo baratahanwa nk'uko bisanzwe buri uko umwaka utashye harafungwa abarenga gato ijana na mirongo ibiri muri komine kibondo mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika iyo nkuru niyo dusorejeho rero tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi hari george ku buhanga bw'ibyuma na makumyabiri ya baro kuri mikoro ya eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza